Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa baga nagaan ta'atanii sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessa 25 bara 2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 14 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu ani bakkaadhu waradaatiin qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan. barreessaan muummee dhaabbataa mootummoota gamtoomanii akka aangoo isaanii gallaffisaniif gaafatamuu isaanii waa'ee hidhaa magaalaa arbaa minci keessatti taasifame hanga'oonni bulchiinsa naannoo oromiyaa hanga'oota bulchiinsa naannoo amaaraatii wajjiniin marii taasisuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan rakkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjin turtan isin affeera amma oduutti dursaa garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujubee horaate. Waraanni Israa'el roobii har'aa iddoowwan hidhattoota Hamaas Gaazaa keessatti argaman irratti xiyyaafachuudhaan haleellaa qilleensarraan geggeessee jira akkasumas haleellaa keellaalee waraanaa Siiriyaa irratti raawwatee jira. Waraanni kun akka jedhetti haleellaan Gaazaa kan irratti fuulleffate holqa Hamaas dabalatee kuusaa meeshaa waraanaaf bakka irraa misaa'illi furguggifamu ta'uu ibseera. miidiyaaleen mootummaa siiriyaa akka jedhanitti haleellaan israa'el bulchiinsa daaraa keessatti raawwateen loltoonni siiriyaa saddeet ajjeefamuuf torba madaa'u isaanii ibsaniiru waraanni israa'el akka jedhetti jeettiiwwan ishee haleellaa kan akka geggeessan rookeettota siiriyaa irraa gara israa'elitti darbamaniif deebii kennuudhaafi israa'el hidhattoonni hizbollaa iraaniin deeggaraman libaanan keessa jiran waraana kanatti akka hin hirmaanne akeekkachiifteetti hoogganaan hizbollaa hasan nasrallaa. roobii har'aa hoogganoota olaanoo hamaasiif jihaada islaamaa mariif waamuun isaanii ni yaadatama ibsi ba'e akka jedhutti hooggantoonni kun dura dhaabbannaa dhimma gaazaaf injifannoo galmaan ga'uuf maal gochuu akka danda'an irratti mari'ataniiru dhaabbanni gargaarsa baqattootaa faalisxiin ka tokkummaa mootummootaa boba'aa hatattamaan yoo hin arganne roobii har'aa ganama hojii gaazaa keessatti hojjetu dhaabuuf dirqamuu akka danda'u akeekkachiiseera. torban kana keessa masrii irraa gargaarsi marsaa hedduun gaazaa kan gahe yoo ta'u aangawoonni garuu baay'inni isaa fedhii faalistiinotaa hanqina nyaataa bishaanii kan qorichaa hamaa keessa jiran guutuuf baay'ee gahaa akka hin taane ibsaniiru dhaabi gargaarsaaf hojii tokkummaa mootummootaa kan baqattoota faalistiin bahaa akka jedhetti namoonni gara kuma dhibba ja'a ta'an qe'ee isaaniirraa erga buqqa'anii booda keellaalee isaa gaazaa keessa jiru dhibba tokkoof shantama keessa qubatanii jiru ministiriin eegumsa fayyaa kan hamaasiin geggeessamu kaleessa akka jedhetti gaazaa keessaa lakkoofsi namoota du'anii kuma shaniif dhibba torbaaf sagaltamii tokko yoo ta'an irra hedduun isaanii dubartootaaf ijoolleedha mootummaan israa'el immoo namoonni kuma tokkoof dhibba afur du'uu isaaniif irra hedduun siiviilota ennaa haleellaa hamaas onkoloolessa torba raawwate ajjeefamanii jedhee jira.
barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guterees haleellaa hamaas israa'el irratti raawwate hin balaaleffanne jechuudhaan akka aangoo isaanii gadhiisan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri israa'el gaafatanii jiru oduun kunis bal'inaan kunooti.
tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri israa'el kibxata darbee muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota antooniyoo guterees. gocha hammeenyaa lammiilee israa'el irratti raawwatame balaaleffachuu dhabuu isaanii himachuudhaan aangoo akka gadhiisan gaafataniiru gilaad erdaan waajjira haadhoka tokkummaa mootummootaa niiwoork jiru keessatti haasaa taasisaniin jaarmiichi gocha hammeenyaa ittisuuf hundeeffame ka jedhan yoo ta'u yoo guutaresh dhiifama hin gaafanne achi jiraachuu isaaniif sababaan akka hin jirre erdaan dubbataniiru. kanaan dura guutaresh dararaan uummata faalistiin gocha shororkeessummaa onkoloolessa torba kasuu kanneessaaf kanaan dura hin mul'anne hamaas israa'el irratti raawwateef sababaa ta'uu akka hin dandeenye ibsuudhaan namoota booji'aman hundi hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru guutaresh haleellaa suukanneessaan sun adabbii waloo uummata faalisxiin irratti raawwatamuuf sababaa ta'uu hin danda'u jechuudhaan cimsanii dubbataniiru seera namooma sadarkaa addunyaa ifatti cabsuu irratti yaaddoo guddaa akka qabaniif israa'el walittaansitee gaazaa irratti boombii roobsuuf sadarkaa badiisaaf miidhaa namoota nagaarra gahaa jiru sodaachisaadha jechuun dubbatan. israa'el hamaasiin balleessuuf dhaadachuudhaan walgahii sadarkaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa kibxata kaleessaa geggeeffame irratti waamicha dhukaasa dhaabuuf dhihaate fudhatama dhabsiisuudhaan waraanni gaazaa waraana ishee qofaa osoo hin taane waraana addunyaa bilisa baasu jettee jirti.
lammiileen saba palestaayin warreen kutaa weest baankii keessa jiraatan hanga'oonni bulchiinsaa palestaayin keessumaa pireezidaanti mohaammed abbaas ijannoo ija jabeenyaa caalaa ta'een israa'eliin dura dhaabbachuu akka qaban ibsanii jiru erga hamaas haleellaa onkoloolessa torba bara 2023 raawwate asii weest baankii keessatti lammiileen palestaayin dhibba tokko ta'anii humnoottan waraana israa'elii fi lammiilee israa'el achi qubatanii jiranuun ajjeefamuun isaanii ibsameera. Hoggantoonni Palestaayin gama isaaniitiin akka hokkorichi dhaabbatu waan danda'ame hundayyuu hojjechaa akka jiranu himanii jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi Joo Baayiden hayyuu saayinsii biqiltuuwwaniitii fi hidhata hidda dhaloota Itiyoophiyaa kan qabanu Piroofeesar Gabbisaa Ejjataa hojii hojjetanii fi beekumsa kennuudhaaf jecha meedaaliyaa saayinsii biyyaalessaa kaleessa badhaasanii jiru. Oduu kanaafis tujubee qora.
pireezidaant joo baayiden dhalootaan itiyoophiyaa akka ta'an piroofeesara kabajamaa horsiisa biqiltootaaf jeenetiksii dooktar gabbisaa ejjeta saayinsii jeenetiksii biqiltootaaf gumaacha olaanaa isaan taasisaniif meedaaliyaa saayinsii biyyaalessaa badhaasuu isaanii ibsi waayit haawus irraa ba'e beeksiseera gosoota midhaan bishingaa gogiinsaaf ilbiisaawwan dandammatan qopheessuudhaan dooktar gabbisaan wabii nyaataa namoota miliyoonaan lakkaawamaniif akka fooyya'u taasisanii jiran. saayinsii imaammataaf dhaabbilee akka furtuu guddina dinagdeetti leellisuun isaanii carraa qonnaan bultootaa ol kaasee jireenya sabootaa cimsee jira meedaaliyaan saayinsii biyyaalessaa beekamtii olaanaa ameerikaan saayintistootaaf kennitu piroofeesar gabbisaatti dabalee meedaaliyaa saayinsii biyyoolessaa kana hayyoonni saayinsii yuunivarsiitii ameerikaa adda addaarraa badhaafamaniiru. itti dabaluudhaanis yuunivarsiitiileef waaltaalee adda addaarraa hayyoonni badhaasa teeknooloojiif kalaqaa badhaafamanii jiran.
Naannoo kibba Itiyoophiyaa godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Mincii ganda Shaaraa keessatti walitti bu'iinsa uumame jaarsummaadhaan furuudhaaf waamicha araaraa irratti. namoonni waamaman afurtamii afurii mootummaadhaan hidhamuu isaanii jiraattonni sagalee ameerikaatti himanii jiru.
jiraattonni ganda shaaraa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan naannoo arbaa minci aanaa shaaraa keessatti hagayya 18 bara 2015 qabee walitti bu'iinsi jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisuusaa ibsuudhaan araaraan furuudhaaf waamicha taasifame irratti jaarsummaan gidduu seenuuf kan argaman jiraattonni gandichaa. araarri sun akka xumurameen aadaaf duudhaa gaammootiin ala humnoota mootummaan qabamanii hidhamuu isaanii dubbataniiru walitti bu'iinsa ganda shaaraan wal qabatee bulchiinsi godina gaammoo yakkaan shakkamaniiru jechuudhaan jiraattota gandattii dhibba lamaa ol keessaa 35 hambisee kaan baatilee hedduuf erga tursiisee booda walaba gadhiisamuu isaanii jiraattonni gandichaa sagalee ameerikaaf ibsaniiru. yeroo ammaa kanneen jaarsummaa kaleessaa irratti qabaman waliin namoonni 79 manneen hidhaa magaalaa arbaa minci jiru lama keessatti hidhamanii jiraachuu isaaniillee dubbataniiru mootummaa godinichaa irratti mannaaf qeeqa dhiyaate ilaalchisuudhaan deebiif odeeffannoo dabalataa argachuuf itti gaafatamaa nagaaf nageenya godina gaammoo obbo Wandimuu kuunsaaf itti gaafatamaa poolisii godinaa kumaandar daggifee dabalaa bilbila isaanii waan hin kaasneef yaada gama isaanii dabaluu hin dandeenye jechuudhaan yoonaattaan zabdiyoos gabaaseera.
Manneen barnootaa naannoo Tigraay keessa jiran kuma lamaa ol ta'anii namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii waan keessa qubatanii jiranuu fi barattoonni hedduun barnoota irraa addaan citanii akka jiran wajjirri barnoota naannichaatii fi oochaan beeksisanii jiru.
Naannoo Tigraay keessaa manneen barnootaa hedduun namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'an waan keessa jiraataniif barattoonni barnootaa ala ta'an jechuudhaan waajjirri barnoota naannichaa ibsee jira. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa kan naannoo Tigraay Dr. Kiiros Ku'ish sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Naannoo sana keessatti kan argaman manneen barnootaa 2492 keessaa 940 qofaatu naannoo bulchiinsi yeroo to'atu keessa jira jedhan. Kanneen keessaas manneen barnootaa 110 waaltaa namoonni qe'eerraa buqqaan keessa jiraatan ta'eera jedhaniiru. Manneen barnootaa 110 Shiraaroo, Shireendaa Sillaasee, Aksum, Aduwaa, Addigiraat, Abbii Addii. Maayica'uuf magaalaalee xiqqoo naannoo jiran qubsuma baqattootaa ta'aniiru. Manneen barnootaa kana keessatti barachuun kan irra ture barattoonni kuma dhibba lamaa ol ta'an illee mana barnootaatti hin deebinee jedhan. Magaalaa Maqaleetti kan argamu manni barnootaa sadarkaa lammaffaa Haaddinat jedhamu waggoota sadan darbaniif waaltaa buqqaatotaa ta'ee jira jedhaniiru. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiiroos Guish manneen barnootaa waaltaa buqqaatotaa ta'an keessaa barataa ka turan qofaa otoo hin taane naannolee humnoonni eertiraaf amaaraa qabatanii jiran keessa kanneen jiran manneen barnootaa 552 keessatti barachuun kan irra ture barattoonni 1800 mana barnootaa ala jiraachuu isaanii ibsaniiru. Manneen barnootaa kun.
Hayyee waggoottan afuran darbanii fi walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti uumameen lammiileen naannoo Oromiyaatii buqqaanii naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessatti qubatanii jiran bakka isaan irraa buqqa'an irratti deebisuudhaa fi haala danda'amu irratti magaalaa Baahirdaaritti mariin eegalamuu isaa qondaaltonni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa beeksisanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Hoggansi olaanaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa sagalee Ameerikaaf akka himanitti kibxata kaleessaa magaalaa Baardaaritti mariin dhimma lammiilee naannoo Oromiyaa irraa buqqa'an gara bakka isaaniitti deebisuu irratti xiyyeeffate gaggeeffameeraa jiran. Marii kanarratti naannolee lamaan irraa hoggansi olaanaan kanarratti hirmaatan yoo ta'u dhimma ijoo marichaa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaaf kan yaada kennan hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yeroo ibsan.
Rakkoo nageenyaa naannoo keenyaa. keessatti waggoota muraasaan darbanii mudatee wal qabatee namoonni naannoo keenya keessaa buqqaanii naannoo amaaraa qubatan jiru isaan akkamitti bakka jireenya isaaniitti deebisna kan jedhu hooggantoota mootummaa naannoo amaaraa waliin marii taasifneerra marii taasifne marii taasifne kanaanis namoonni naannoo oromiyaa irraa. Buqqaan jedhaman ragaan isaanii kun akka qindaa'u ragaan sun immoo ragaa naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin irra waliin mirkanaa'e namoonni buqqa'an jedhaman kun meeqadhaa eessaa buqqa'an kan jedhu ragaan kun adda ba'ee dhuguma buqqaatota naannoo keenya ta'uun yoo mirkanaa'e bakka sanatti deebisnee qubachiisuudhaaf hojii kan eegalle ta'uu isaati.
Itti aanaan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Wandoosan Laggasaas gama isaaniin dhimma ijoo marii kanaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
ለአብሮነታችንም ለዘላቂ ሰላም ለሕዝቦች ትስስር እና አንድነት ስለሚጠቅም የተፈናቀሉት ወገኖች የኛ ወገኖች ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው።
waliin jireenya keenyaafis ta'e nageenya itti fufiinsa qabuu fi tokkummaaf waan fayyaduuf lammiileen buqqaa lammiilee keenya jechuun buqqaatonni kunneen ammoo asitti rakkachaa jiru jechaan obboleewwan keenya oromiyaadhaa dhufan rakkoo hawaasaa kan hir'isuu qabna jedhan buqqaatota kana keessumaa bakkeewwan nageenyi bu'eetti akka deebi'anii jiraatanii fi marii taasifameedha.
Yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa bakka yaaddessaa ta'etti akkamiin buqqaatonni kunneen deebi'u jechuun kan gaafataman obbo Haayiluun.
Bakka rakkoon nageenyaa hin jirretti deebisanii hojiin qubachiisuu akkaataa inni itti hojjetamuu danda'u. Kaan immoo bakka rakkoon nageenyaa jiru immoo nageenya naannoo sanaa mirkaneessuudhaan hojiin deebisanii dhaabuu kan hojjetamu ta'a jechaadha. Naannoon rakkoo nageenyaa irraa kanaan dura uummanni buqqa'ee deebisuu danda'amu adda baay'ee suwaalitaa keessa bakkee buqqa'ee jira. Sana ragaa qulqulleessinee qonnaan bultoota meeqatu buqqa'ee, maatii meeqatu buqqa'ee, qabiyyeen lafa isaanii akkam ture jiraattoota naannoo keenyaa moo miti kan jedhu kun hojii qulqulleessuutu hojjetama jechaadha taanee. hojii deebisanii dhaabuuti kan hojjetamu ta'a jechaadha.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan waa'ee buqqaatota kanaa innaa ibsan.
Buqqaan kun kan qabeeyyiidha kan buqqisee naannoo Oromiyaa humni shooror keessaa shonii jedhamu uummata nagaa buqqisuu bu'aa siyaasaa argachuudhaaf kan inni raawwatedha malee uummanni Oromoo fi Amaaraa yaada hedduudhaaf kan wal faana jiraataa turedha. Rakkoon uummata keessan jiru jechaadha. Gama kaaniinis immoo finxaaleeyyiin uummata Oromoo kan buqqeessan jiru keessumaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessaas isaanis kan buqqeessan jiru isaanis akkaataatti deebi'anii dhaabatan kan hojjetamu ta'a jechaadha.
Tooftaa itti namoonni kunneen deebisaman obbo Wandoorsan Laggasaa itti aanaan hoogganaa biiroo kominikeeshinii naannoo Amaaraa yeroo ibsan.
የጋራ እቅድ ይኖረናል። ኮሚቴ አለው። ይህን የሚመራ በበላይ የሚመራ ኮሚቴ ተዋቅሯል። ከዚህ ኮሚቴ ስር ደግሞ ቴክኒክ ኮሚቴዎች ይዋቀራሉ። የጋራ እቅድ የተጀመረ አለ። እሱን በደንብ አዳብረን karoora waliinii ni qabna miseensonni koree sadarkaa gadiis ni jiraatu karoora waliinii kana gabbisnee bakka kam kam nageenya amansiisaan kan jiru kan jedhu yeroo itti aanutti kan addaan baafamu ta'a yeroo muraasa keessattis ni raawwatama.
sababa rakkoo nageenyaatiin naannoo oromiyaa keessaa kan buqqa'anii naannoo amaaraa jiran akkaatuma nageenyi fooyya'aa deemeen ni deebisamu bakka buqqa'anitti kan jedhan obbo haayiluun finxaaleeyyii faannootiin jechuun kan ibsan godina wallagga bahaa fi horroo guduruu wallaggaarraa kanneen buqqifamanis gara qe'ee isaaniitti akka deebisamaniif ni hojjetama jedhan gabaa sagalee ameerikaatiif tsahaay daamxoo finfinneerraa.
Yemmuu lolli Israa'elii fi garee Palestaayin Hamaasii gidduutti taasifamu itti fufee jiru kanatti egereen sagantaa nuukileerii Iraanii ittuu furmaata hin argatin jira. Haleellaan Hamaas kun marii dhimma nuukileeraa irratti Iraan wajjin taasifamaa ture boodatti harkifachiisuu danda'as jedhameera. Dhimma kana irratti Heenrii Reejiwil London irraa gabaasa qopheessee qaba. Itti aansanii dhiyaata.
Hooggantoonni biyyoota lixaa Iraanii akka deeggartuu milishoota Hamaas taatetti ilaalu. Haa ta'u malee haleellaa Hamaasii onkoloolessa torba Israa'el irratti raawwatee fi kallattiidhaan Iraaniin balaaleffachaa hin jiran. Haleellicha duraanii walitti dhufeenyi Iraanii fi warreen gama lixaa gidduu jiranuu haala of eeggannoo irratti hundaa'een fooyya'iinsa agarsiisaa adeemaa ture. Ji'a fulbaanaa keessa Yuunaayitid Isteetsi. waliigalteen waljijjiirraa hidhamtoota lammii yuunaayitid isteetsii fi qarshii iraanii isa kanaan dura jalaa qabamee ture kan doolaara biliyoonii jaha taasifamuu isaa ifa taasifteetti. Maallaqichi booddee deebi'ee akka ugguramee turu taasifamus. Alii Baa'iz dhaabbata intarnaashinaal kiraayisis guruup jedhamutti xiinxalaa waa'ee iraanii waan jedhan qabu.
There was room for direct negotiations towards the end of October between Iran and the U.S. in uh, in Oman.
Iraanii fi Yuunaayitid Isteets dhuma ji'a onkoloolessaa kanatti silaa Oomaanitti kallattiin waliin dubbachuuf beellamni qabameefii ture. Akka ani yaadutti garuu amma beellamni sun guutummaan waan cufamedha. Haalli siyaasaa amma jiru biyyoonni lamaan kallattiin akka mari'atan isaan kan taasisu miti.
Waliigalteen nuukuleeraa isa bara 2015 taasifame itti fufsiisuudhaaf mariin karoora waloo hojii waliigaltee veenaa keessatti taasifamuudhaaf kan yaadamee ture waggaa darbe dhaabbate. Garuu gara kamiinuu marichi ifatti xumuramuu isaa irratti homaa hin ibsamne. Yuunaayitid Isteetsi bara 2018 karoora waliigaltee sanaa keessaa baate. Isa booddee Iraanii qabiyyee waliigaltee sana keessa jiran hojiirra oolchuu dhaabde. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen dhimma nuukoreeraa hordofu dhaabbanni haniisa atoomikaa yookaan atoomiik inerjii addunyaa jedhamu gabaasa ji'a gayya darbe keessa baaseen iraanii sadarkaa qulqullinaa dhibbeentaa jaatama ta'e qabuun albuuda yuuraaniyeemii isa meeshaa nuukoreeraa hojjechuudhaaf fayyadu gabbisaa jiraachuu ishee ibsee ture. Iraan meeshaalee dhaabbanni atoomiik inerjii addunyaa to'annoodhaaf itti gargaaramu akka hin hojjanne taasifteetti. Hojjettoonni dhaabbatichaa tokko tokkos akka biyyattii hin seenne uggurteetti. Alii Baa'iz dhimma kanarrattis dabalanii waan jedhan qabu.
As part of the uh, de-escalatory understanding between Iran and the U.S., Iran stopped accumulating additional 60% uh, enriched uranium.
Akkaataa waliigaltee waldhabiinsa. babal'isuu dhaabuu yuunaayitid isteetsii fi iraan gidduutti taasifameen iraan sagantaa yuuraaniyeemii ishee dhibbeentaa jaatamaan gabbisuu addaan kuttee jirti tarii wanti sun yeroo ammaa jijjiirame muddama gareewwan lama gidduu jiru guddisaa jira ta'a yuuraaniyeemii meeshaa niwukilaraa tokkoof ta'u gabbisuudhaaf iraaniin torban tokko qofa itti fudhata sun akka boombii dhohuudhaaf dhiyyifachaa jiru. waan ta'eef sochii niwukileeraa iraan dhaabsisuudhaaf karaa kanaanis ta'e sanaan falli barbaachisaa ta'e barbaadama.
Hoogganaan dhaabbata haniisa atoomiikaa addunyaa Rafaa'eel Giroosii garee Hamaasii fi dhimma nuukuleeraa Iraan gidduu walitti dhufeenyi akka hin jirre himanii jiru. Piiter Jeenkinsi dhaabbata haniisa atoomiikaa addunyaatti ambaasaadara Biriteenii nama turanidha.
There's still no evidence that Iran is uh, contemplating a move away from compliance.
Hanga ammaatti ragaan Iraan waadaa barbaachisaa waliigaltee meeshaa niwukilaraa hin babal'isne kabajaa jiraachuu ishee agarsiisuu hin jiru. Isa akka meeshaa niwukilaraa hin oomishne ishee dhorku jechuudha.
Yommuu muddamni walakkeessa ba'aa dabalaa deemaa jiru kanatti Teeraan marii nukuleeraa biyyoottan lixaa wajjiniin qabdu akka jajjabinaatti itti fayyadamuu dandeessii laata gaaffiin jedhu mul'achaa jira. Piiter Jeenkinsi waan jedhan qabu gaaffii kanarratti.
I can imagine them looking for ways of increasing concern and anxiety in the West.
Waa'ee sagantaa niwukilaraa isaanii ilaalchisee biyyoota dhihaa keessatti yaaddoo fi muddama dabaluudhaaf mala barbaadaa akka jiran akkasumas sarara qaxxaamuruu fi waliigaltee niwukilaraa hin babal'isne kabajuu dhiisuu isaanii tilmaamuun danda'a.
Karaa biraatiin Iraan akka sagantaa nuukileeraa ishee hojiirra hin oolchine barbaaddi Israa'el. Israa'el mataan ishee garuu meeshaa atoomiikaa qabaachuun akka isheerra jiru amanti. Qorattoonni dhaabbata haniisa atoomiikaa addunyaa yookaan atoomiik inerjii meeshaa nuukileeraa ilaalchisee akka waan Israa'el hojjechaa jirtu to'atus akka hin barbaanne ibsa. Gabaasni Heenarii Riijuweelii London irraa qindeesse.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii dirree dimookiraasiiti. Walwaraansi garee Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru lubbuu namootaan hedduu galaafatee qabeenya mancaasee namootaan hedduummoo jireenya isaanii irraa buqqisee jira. Warwaraansichi Israa'elii fi Gaazaa irra darbee biyyoottan gaanfa Afrikaa illee miidhuu malaa jechuudhaan ogeessonni saayinsii siyaasaa waahila keenya mitikkuu fiqaaduu kan qophii dimookiraasiitiif qopheesse wajjiniin haasa'anii jiru waliin haa caqasnume.
haleellaa gareen hamaas gaazaarraan israa'el irratti raawwate hordofe waraanni israa'elii fi hamaas gidduutti akka haaraatti ka'eeru amma torbaan sadaffaasaa keessa jira walwaraansi naannoo kanatti taasifamu kanaan dura biyyoota hedduu hirmaachisuun seenaa keessatti beekamu ammas akka addunyaatti sodaa biraa fidee dhufaa jira walwaraansi hamaasii fi israa'el gidduu biyyoota gaanfa afriikaa. Itoophiyaa dabalatee kallattiin dhiibbaa irratti geessisu akka malu dubbata. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan qorannoo digirii sadaffaa isaa hojjechaa kan jiru Shimallis Haayilu.
Waraanni keessatti Israa'elii fi Hamaas san duras Paalestaan akkuma waligalaatti immoo Araab Israa'el waan jedhamee deemamu kun siyaasa naannoo sanii bakka lamatti waan baasuuf siyaasni naannoo sanii immoo bakka lamatti hoggaa qoqqoodamu yeroo baay'ee gara addunyaatti siyaasa addunyaatti ol guddata. Kunis immoo gaara gaafa Afrikaatti. Inni lammataan immoo biyyoonni naannoo san jiran hundi isaanii jechuun akka danda'amu amma danda'amutti keessattuu biyyoonni jajjaboon naannoo san jiran gaanfa Afrikaatti irraa fedhii fi dantaa addaa qabu. Biyyoonni baay'een isaanii naannoo fi naannoo isaa irraa beezii humna waraanaa qabu. Akkasumas immoo biyyoonni naannoo san jira baay'ee isaanii odola galaanarraa naannoo gaanfa Afrikaa kana Indiyaanoo isheen irras naannoo reetsii jiran kanallee baay'ee isaanii isaantu misoomsaa isaantu kireessaa jira. Kanaafuu gama hundaan wanti naannoo sanitti gaggeeffamu hundisaa daareessumaan siyaasa gaanfa Afrikaa keessa seenaa jira.
Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa muummee saayinsii siyaasaa kan ta'e Taarikuu Raagaa dhimmuma kanarratti kan gaafanne akkuma waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa addunyaa irratti hanqinni midhaan nyaataa uumamuuf sababa ta'e waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu addunyaa irratti hanqina boba'aa uumuu malaa jechuun ibsa.
Garaagaraa warri bahaa giddu galeessaa Itoophiyaa illee olmost gara reeddisiitti waan dhiyaattuu fi dhiibbaa guddaa geessisuu ni danda'a jedhamee sodaatama. Itti bu'iinsa amantii keessumaa fiduu fi carraansaa baay'ee olaanaa akka ta'etti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Haala amma adeemsa amma keessa jiru irratti hundoofne. Keessumaa bahaa giddu galeessaa lafa gaaziin uumamaa ittiin beekamuudha. Achirraa gara dhiyaatti deemaa. Nullee boba'aa kana achirraa arganna. Itti bu'iinsi. kuni boba'aan kun akka seeraan biyyoota barbaadame akka hin geenye irra hin geenye gochuu danda'a. Akkuma amma waraanni Yukireenii qopheessii midhaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide. Bu'iinsi Hamaasiif Israa'el kuni dinagdee biyyoota bahaa giddu galeessaa dabalatee kan biyyoota warra dhihaa dabalatee dhiibbaa gaazii uumamaatiin wal qabate kun uumamuu danda'a jechaadha.
Qaamota kallattii wal waraanaa jiraniin alatti waraana Israa'elii fi Hamaas biyyootni akka addunyaatti wal morkataa jiran gidduu kan seenan yookaan kan gargaaran yoo ta'e kallattiin siyaasa addunyaa jijjiiramuu malaa jala shimallis.
Yukireenii fi Raashiyaan akkuma beekamu waggoota sadan darban kana rakkoo guddaa addunyaa kanaa ta'ee jira. Akkasumas qoqqooddan sun dhufee amma immoo gara natti waggaa deemu akkuma seena keessatti beeknu lolli naannoo sanatti gaggeeffamu lola seena irratti hundaa'e yeroo dheeraa irratti hundaa'e waan ta'eef dhimma kana gara addunyaatti ol fudhatee addunyaa kanallee bakka lama bakka sadiitti qoodee gara walaana walii goolanitti geessuu danda'a kan jedhu sodaa guddaatu jira.
Dhimuma kanarratti yaada isaa kan kenne taarikuun addunyaadhaaf hanga waraana addunyaa sadaffaattiyyuu sodaachisaa ta'uu malaa jala.
Sodaanni addunyaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa Yukireeniin dabalate waraana addunyaa sadaffaatti geessaadha. Akkuma beekamu baha giddu galeessaa kana keessa poolaraayzeeshinii garaagaraatu jira. Amantiidhaan, aayidooloojiidhaan waliigalteen hin jiru. Walitti bu'iinsi kun babal'achuu danda'a. Gara Chaayinaa, Raashiyaan faan keessumaa Tarkiin faan amma carraan keessa galuu isaanii waan jiru natti fakkaata gara fuulduraatti. Walitti bu'iinsi kun immoo waan salphaatti dhaabatu natti fakkaatu akkan taa'ee ilaalu. Sababiin isaa walitti bu'iinsa erga bara kudha sagal torbaatamii sadii biyyootni Arabaa Israa'eliin waraananii booda inni kun isa jalqabaa keessumaa immoo erga waliigalteen Osloo bara kudha sagal saddeettamii sadii gaggeeffame booda waraana isa jalqabaati waan ta'eef.
Waraanni alanaa Israa'elii fi Hamas. gidduutti jalqabe haleellaa gareen hamaas israa'el irratti baneen yommuu ta'u gama israa'eliin yeroo dhumaatiif gaazaa keessaa hamaasiin qulqulleessuun waraanichi akka xumuramu gama kanaan waraanichi dhugumaan xumura argachuu danda'aa gaaffii jedhu shimallisiif dhiyeessine akkas jechuun jalqaba.
Egaa akka seenarraa hubannetti gama kanaan waan dhumunatti fakkaatu waraanota gurguddoon naannoo sanatti gaggeeffamaa turanii waraanonni baay'een isaa araaraan waliin dubbiidhaan waliigalteedhaan mammalee saniin ala tokko tokko mooree akka amma jedhamu kanatti tokko tokko jilbiiffachiisee xumura argateen beeku. Waraana eenyummaadhaan walqabatu illee waan ta'eef inni kunis immoo uummatuma qabatan jiran hamaasii fi akkasumas warruma gaazaa keessa jiran qofa kan ilaallatu fi sadarkaa sanitti kan ture miti kanaaf mana jabaates. Kanaafuu wantichi ayidooloojii of keessaa qabaa ilaalcha falaasama addunyaa jijjiiruudhaan qabataa naannuma sanitti illee naashinaalizimii fi dhimmoota garaagaraa yeroo dheeraadhaaf fedhe hundee gadi baqeeffate baay'ee waan of keessaa qabuuf haaluma salphaadhaan naannoo xiqqoo waan taatannaa suusan to'atameetoo humna waraana fayyadamee rakkoo sun furamatti fakkaata.
Taarikuu Raagaa gaaffii dhuma kanarratti yommuu dubbatu.
Amma gaazaa keessa hamaasiin balleessuu ni danda'ama. Yeroodhaaf danda'amuu danda'a. Waraanaa hedduu booda jechaadha. Garuu ammas walitti bu'iinsi Israa'elii fi hamaa waan dhaabbatu natti fakkaatu. Kana keessa immoo lubbuun nama nagaa, lubbuun haadholii, daa'immolee karaa biraa immoo qabeenyi illee baduu danda'a. Qabeenya kana immoo deebisanii bakka itti deebisuudhaaf riisorsii baay'ee barbaachisa. Kanaaf kiraayisisii guddaa fiduu danda'a waan jedhu tilmaamuun nama rakkisu jechaadha.
Keessummoota keenya Shimallis Haayiluu fi Taarikuu Raagaa guddaan galateeffadha. Qophiin keenya dirree Dimookiraasii har'aaf qindeeffadha.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kamumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaan ergaa karaa feesbuukii tiwutarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii kan qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin gahaa jirtu tuujubee horaa piroodyuusariin keenyaa Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture anqaa qaaduu morooda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.